mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kudusanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome ndetse no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo vewa radiyo yacu hano washington dc muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi turabaganira ku ndwara ya covid cumi n'icyenda twibanda ku ngaruka iki cyorezo kimaze kugira na zimwe mu ngamba u rwanda rwafashe mu gutera ingabo mu bitugu abahungabanijwe n'iki cyorezo umutumirwa wacu ni dr jean damascene yamuremye ushinzwe ishami ryita ku buzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda araduha rero ibisobanuro muri kiganiro asubize na bimwe mu bibazo mwatwoherereje kuri facebook ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka uri hafi gushira indwara ya covid cumi n'icyenda yadutse ku isi kandi imaze guhungabanya byinshi na benshi iyi ndwara ntiyababaje umubiri gusa ahubwo yanahinduye n'imitekerereze y'abantu ingaruka zitandukanye zimaze kwigaragaza harimo n'ibibazo byo mu mutwe namwe rero mwarabyiboneye aho muherereye nk'uko mwabitugaragarije muri bimwe mu bibazo cyangwa se ibitekerezo mwatugejeho kuri facebook tubashimiye uruhare rwanyu muri iki kiganiro reka rero twakire umutumirwa wacu dr jean damascene yamuremye urahura urakomeye ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze jeni muraho namwe
yego turaho ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo Eh, covid cumi n'icyenda ni indwara imaze gushegesha isi iki kibazo muri make gihagaze gute mu rwanda turebye by'umwihariko ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri make Eh, murakoze jeni nk'uko wabivuze eh, tumaze umwaka urenga duhanganye n'ikibazo cya cya covid cumi n'icyenda Eh, bigitangira twavuga ni indwara yo mu bushinwa tugeze aho dukanguka yakwiriye isi yose ariko uko yagendaga ikwira isi yose abantu bafatwaga n'ubwoba eh, ndetse bamwe ba- bakiheba eh, abandi bakagira umuhangayiko eh, ari byo bigira ingaruka no- no mu- ku buzima bwo mu mutwe eh, ari cyo cya gice kigenga ibyiyumviro eh, n'imikorere y'umuntu Eh, rero eh, mu rwanda eh, uretse kuba eh, twaragiye tubi- tugaragarizwa eh, imibare y'abantu banduye eh, imibare y'abavuwe abakize ndetse hakaba harabonetse n'abo yahitanye Eh, mu by'ukuri ibyo byose byatumye eh, abantu ba- baca ubwoba hanyuma ubwo bwoba burabahungabanya eh, ndetse abari basanzwe bafite eh, ibibazo byo mu mutwe barushaho eh, kugira ibindi bibazo byiyongeye Eh, nta watinya no kuvuga ko eh, ha- uretse kuba ibibazo byo mu mutwe eh, byari- byara- byarongeye intera hari n'abantu bashyashya bagaragayeho eh, ibibazo navuga ibibazo byo mu mutwe kubera ikibazo cya kovide mu by'ukuri rero ndavuga ko no mu rwanda kuko kovide yahageze ikangiza umubiri yangije n'igice cy'ibitekerezo ari byo twavugaga ubuzima bwo mu mutwe yego hari umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika utwandikiye witwa janvier itahiwacu aravuga ati ndi musanze ati none ko ibintu by'amakimbirane yo mu miryango arabaza ngo ibibazo by'amakimbirane aba mu miryango ava muri ubwo burwayi ngo byaba se bituruka ku ngaruka za kovide cumi n'icyenda mwagira icyo mumubwira
urakoze cyane n'uwo ukibajije bimusanze twavuga ko amakimbirane mu by'ukuri hari amakimbirane akwirwa n'imibereho imibanire y'abantu n'abandi ntawavuga ko amakimbirane aterwa n'uburwayi bwo mu mutwe ahubwo icyari kizwi ni uko amakimbirane ubwayo ashobora gutera ikibazo cyo mu mutwe ni ukuvuga ngo ntabwo ibibazo byo mu mutwe ari byo bitera amakimbirane uretse ko umuntu urwaye mu mutwe ashobora kugira ibibazo by'imibanire itari myiza n'abandi bantu ibyo birumvikana ariko mu by'ukuri ntawavuga neza ko amakimbirane aterwa n'ibibazo byo mu mutwe ahubwo ibindi icyo twavuga ni uko kubera kubera ingamba zagiyeho kandi zari ngombwa ni ukuvuga ngo hari ibibazo by'imibanire byagiye bihinduka twavuga nk'abantu hari abantu batari bamenyereye kuba hamwe hari abantu bari bari bafite wenda ubuhungiro ku kazi kubera imizanire itari myiza yo mu mago hanyuma noneho guma mu rugo igatuma bagomba kuba mu rugo ndetse bakabana n'abo batari biteguye kubana kuko ibyemezo byafashwe nongere mvuge ko byari ngombwa kandi byaradufashije bituma kovide itiyongera ariko mu by'ukuri kubera ko bititeguwe hari hari hari ibibazo byajyanye n'ibyo ngibyo navuga ko nko mu mibanire ya mu ngo byagaragaye ko hari abantu bagize ibibazo mu kubana kubera ko babaye burize yo kubana kandi batari babyiteguye muri aho ngaho twanavuga ko hari imibare yaje kugaragara ko hari n'ibikorwa bitari byiza byaje kugaragara nk'ubu hari hari imibare y'abana bagiye bafatwa ku ngufu muri ibyo bihe ariko n'ubu ngubu nanone n'ubwo twavugaga twaje kubona ko n'ubwo bavuze ngo utubare twarafunzwe byaje kugaragara ko ukunywa inzoga mu buryo bumwe cyangwa ubundi twariyongereye kandi tuzi ko kunywa inzoga biba intandaro y'amakimbirane bikaba n'intandaro y'ibikorwa bibi bitandukanye rero kuri icyo kibazo ndumva ari ibyo twasubiza tutavuga ko bimwe bishobora kuba byarongewe n'ingamba zashyizweho kubera ko tutari tuziteguye kubera nanone kovide yaje tutayiteguye byabaye ngombwa ko dufata ibyemezo bikarishye ariko bifite inyungu ihoraho y'uko twagomba gukumira kovide kandi birimo biragaragara ko twayikunyiriye n'icyo umuntu yamusubiza
abo mwavugaga nabo banywera inzoga mu ngo zabo kubera ko bari muri guma mu nzoga zabo kubera muri guma mu rugo hari abantu n'ubundi batari batazi kuguma hamwe wenda muri kamere yabo ariko nabyo wenda twakwita ko aba ari ikibazo cyo mu mutwe gitera umuntu ko yumva agomba kuzerera ibyo nabyo biriho kabone n'ubwo atari uburwayi buba bweruye ku buryo umuntu yajyanwa mu bitaro ariko hari abantu batazi kuguma hamwe hari bamwe twabonye bafashe risike bikaba ngombwa ko abapolisi bajya babakiriza mu rugo badashobora batashoboraga yo kuba baguma mu rugo ikindi jeniye navuga ngo biriya byemezo yewe nk'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe hari n'abo byafashije byafashije bikanavura nk'umuntu wumvaga adashobora gufata icyemezo cyo kuguma hamwe cyangwa kuba hamwe igihe runaka hari abo babonye kuko bishobora ibyo bintu bishoboka kandi bakaguma hamwe hari abantu byabaye ngombwa ko bagira uburyo batunganya mu rugo kubera ko batabonaga n'umwanya wo kureba ibidatunganye hari n'abandi byafashije kugira ngo mbese banoze umubano n'abo babana kubera ko uko twagendaga ukagenda ijoro ukagenda umunsi undi akagenda ijoro akagenda umunsi bahuriye mu rugo bikaba bimeze bigasa n'aho bagize ubukwe bumva ari ibintu by'ibitangaza ndavuga wenda umugabo n'umugore bahuriye mu rugo ubundi batarabonaga n'umwanya n'umwe wo guhurira mu
bagahuza urugwiro hari abo byabaye ibibazo ariko hari n'abandi byababereye ibisubizo hari abana abana batabonaga fesi y'ababyeyi babo batabonaga noneho ababyeyi babo baraboneka bakababyarira bakabakorera ibyo ibyo umubyeyi akorera umwana hanyuma bakabyungukiramo cyane cyane ababyeyi b'abagabo
ababyeyi b'abagabo ibyo byo ni byo ariko hari bamwe bavuze bavuze bati nta nabavuga ngo bikomeze ariko mu by'ukuri bahise babonamo oporutunite yo kugira ngo nabo biyumve ikindi mvuga ngo mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe burya hari ukuntu umuntu yakagombye kubaho nawe akiyumva ati ndinde muzeme gutyo gutyo ariko uwo munsi biriya igihe bavuga bati mugume mu rugo hari bamwe byabaye umwanya wo kwiyumva ubwabo bakiganiriza bakumva bagakora icyo bita asesimenti cyangwa se isesengura ryabo bwite bakavuga bati mvuye he bikaba n'umwanya wo gukora imishinga y'igihe kizaza mu gihe batabibonaga yego
rero mu buzima bwo mu mutwe nabyo ni ikintu cyiza hagati aho ngaho twavuga ko murabizi ko muri bibiri na cumi n'umunani twatangaje ubushakashatsi bw'uko ubuzima bwo mu mutwe buhagaze twari twarasanze hafi makumyabiri ku ijana by'abanyarwanda bose muri rusange bagendana uburwayi bumwe cyangwa ubundi bwo mu mutwe ni ubushakashatsi twakoze mu gihugu cyose noneho muri ubwo bushakashatsi noneho twafashe igice cyihariye cy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gice twasanze mirongo itanu ku ijana mirongo itanu na kabiri ku ijana by'abantu baba barokotse jenoside baba bafite uburwayi bumwe cyangwa n'ubundi ni ukuvuga ngo umwe muri babiri barokotse jenoside abafite ikibazo cyo mu mutwe kijyanye akenshi bijyanye n'ibisigisigi bya jenoside rero iyi kovide hari n'aho yongeye ibibi navuga ngo yongeye ububabare ku bantu bari bafite n'ubundi ububabare bwo mu mutwe niho nahereye mvuga ni kuba kovide yaraje igatera icyoba cyinshi tukumva yica abantu benshi kuri bamwe baba bafite ibikomere bifitanye isano na jenoside ni ukuvuga ngo byongeye umuhangayiko ndetse byongera ihungabana n'ubwo ubu ngubu tutari twakora ubushakashatsi byimbitse eh, ariko hari isesengura ry'imibare eh, ryi- ryagaragaye Ye, Mm.
bitumye byatumye Mm.
bigunga kuba barabaye Mm.
mu rugo byatumye bigunga noneho ba- basubira inyuma batekereza no ku bibazo basanzwe bafite Eh, kubera ko icyorezo ah, kiba ki buri muntu wese yikanga ko gishobora kumugeraho noneho akikanga ko ashobora gupfa kandi nanone iyo arageze igihe abona ayapfuye koko cyangwa se ageze mu gihe rero twari turimo twisana hakaza ikindi kintu cy'icyorezo kimeze gutyo nacyo gikomeretsa ahantu n'ubundi hari hasanzwe hakomeretse niyo mpamvu tuvuga ngo ubukomere bushobora kwiyongera kuko hashobora kwiyongera abandi ba- abandi bashobora kuba bakomereka urugero ni uko twa- twafashe isesengura ah, ry'imibare eh, twakiriye ivuye mu mavuriro ah, hanyuma tugereranya umwaka wa makumyabiri makumyabiri ariwo twita umwaka wa wa- wa kovide noneho tuwugereranya n'umwaka w'ubanjirije wa bibiri na cumi n'icyenda yego twa- tu- twageranye abantu bashatse kwiyahura cyangwa se abagerageje kwiyahura kubera ko ah, ubundi umuntu wiyahuye ntabwo agera mu bitaro ariko mu bitaro ba- hageramo abantu bagerageje kwiyahura hanyuma bakabiteshwa hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo aba tugereranyije twasanze umwaka wa makumyabiri na makumyabiri abantu bagize icyo kibazo bariyongereye ku buryo bu- burenze kabiri o, bu- bwikubye inshuro zirenze kabiri mu- mu mwaka Ni- ni nko mu mwaka wa wa bibiri na cumi n'icyenda Mhm.
mu kwezi kwa gatanu twabonye twari dufite gusa abantu mirongo ine n'icyenda ba- bagize icyo kibazo cyo gutekereza kwiyahura cyangwa se kugerageza kwiyahura suicide ideation na suicide attempt noneho urumva ko twari dufite mirongo ine n'icyenda mu kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri twabonye abantu ijana na mirongo irindwi na bane Mhm.
urumva ko birenze na gatatu yego iyo mibare rero imeze gutyo y'ubucumbane hagati y'iyo myaka yombi twarabibonye kugeza mu- mu- mu kwezi kwa cumi n'abiri Mhm. muri abo se Urumva muri abo rero bahuye ni n'izo ukuvuga ngo ngaruka na- nanjye kubaza muri abo bahuye n'izo ngaruka zo kuba bagira igitekerezo cyo kwiyahura mm, bari nko mu kihe kigero cy'imyaka ugereranyije urebye muri rusange nko- nk'iyo mibare mwabashije gukusanya Eh, n'ubundi mu byerekeye no ah, ni- ni- ibibazo byo kwiyahura akenshi bikunze kugaragara ku ba- ku bantu bafite imyaka mitoya ariko ku mwihariko abo abo bantu eh, bafite imyaka hagati ya cumi n'ine na- na makumyabiri n'umunani na habe hafi na mirongo itatu twasanze aribo benshi kugera ku kigero cya mirongo itanu na kabiri ku ijana ni abantu bakiri ukuvuga ngo bato abantu ba- bakiri batoya ni nibo ni nibo benshi E, abo- kubera iki kubera ko abantu bakiri batoya iyo hajemo icyo kintu cy'ikiza ni ni nk'aho gi- giciye gi- ah, gi- gikasemo kabiri ah, intumbero yabo eh, kuko ni abantu ubundi ba- baba ba- bareba imbere eh, gusa babona byose bishoboka hanyuma noneho hakaza ikintu cy'icyorezo cya- cy'ikiza kirimo cyica abantu benshi Eh, noneho bakavuga bati ntabwo uri bujye hanze Eh, i- i- ya- i- niyo mpamvu ba- bakunda ku- iyo- iya- kwigunga y'umubyizi guma hamwe bo ubwabo bumva yuko ari arenze igifungo Mhm.
hanyuma noneho nta n'ubwo ba- nta n'ubwo basobanukirwa cyane cyane ko eh, ari ibintu byaje byihuta eh, abantu bamwe ntabwo bab- twabonye umwanya wo kubasobanurira uretse ko twagiye tubaherekeza tuga- tu- tukababwira tuti ubwo ni icyemezo mugihe gifashwe gifashwe kuri ku- kubera ibi ngibi ariko mu by'ukuri iyo icyemezo kize kikaza cyihuse abatinda kubyumva ni bariya bazene cyane cyane ikintu kibabuza kwisanzura yego reka mbihuze n'iki kibazo cy'uyu muvandimwe gasagure ami claude yaragarutse ku bijyanye n'ingamba n'ubwo dushobora kuza kuzivugaho ku buryo burambuye mu kanya Eh, gasagure ami claude agize ati ese ni ihungabana riterwa n'uko umuntu yarwaye covid cumi n'icyenda cyangwa n'ihungabana rituruka ku ngaruka zituruka ku ngamba zifatwa zo kuyirinda ati hanyuma se hakorwa iki ngo twirinde iryo hungabana
icya mbere cyo aribaza igitera izo ngaruka ibyemezo ubwabyo ntabwo ari byo bitera ihungabana ahubwo ihungabana biterwa n'ubwoba buterwa na kiriya cyorezo kitagira uwo gisiga noneho ukumva nawe kiri bukugereho uwo munsi naho ingamba ingamba ubwazo ni nk'umuti uha umuntu hanyuma kandi uzi neza ko uwo muti ushariye ashobora no kuruka ntabwo rero twavuga ko ingamba arizo zitera ihungabana ahubwo ihungabana riterwa na cya kintu cya kintu ubumva abantu kitari cyakugeraho ukavuga uti ejo bundi kizangeraho ihungabana kenshi riterwa no kubura ejo hazaza nakubwiye abakene abafite poroje akavuga ati ibintu byose birahagaze icyo gihe nibo nibyo bimutera iryo hungabana ariko dogiteri ikindi yavuze nanone abantu bariya bahuye kovide bakandura bamwe bakajya mu bitaro bakayirokoka abo bafite ihungabana ryihariye ibyo byo turabizi ikindi ihungabana ryabo riterwa n'uko abantu iyo bageze hari bamwe bagera no mu miryango yabo abantu bakabatinya bakabaha akato batemera ko bakize bavuga bati wirushya ashobora kutwanduza ibyo ngibyo twarabibonye abo ngabo bafite ihungabana ryihariye niyo mpamvu zimwe mu ngamba twakoze ni uko buri muntu wese wahuye na kovide yaba ari uwanduye gusa cyangwa se uwayirwaye akajya mu bitaro tugerageza kumukurikirana hanyuma abavuzi bari hirya no hino cyane cyane abazobereye mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bagashobora kumufasha kugira ngo asubire mu buzima busanzwe ndetse abandi bamwisanzureho nawe yisanzure mu muryango
ngarutse kuri iki kibazo rero cya gasagure havuga ngo ingaruka zituruka ku ngamba zifatwa zo kuyirinda sinzi ntabwo umuntu yakwirengagiza ko nk'umuntu uhangayitse yicaye mu rugo kandi yaryaga ari uko asohotse nabyo bishobora kumutera ikibazo cyo kuvuga ati ejo nzabaho nte
wenda nashushe n'uvuga kuko ubundi twewe mu buzima bwo mu mutwe hari indwara z'umuhangayiko hakaba n'indwara twita twita iz'ihungabana ni ukuvuga ngo hari ibyo bita posite toromatike siteresi dizoda hakaba na turubure zansiye cyangwa se hakaba n'indwara zo kwigunga arizo za depresiyo cyangwa se agahinda gakabije naho ngaho nari nabivuze ariko wibuke ko navuze ko n'ingamba zashyizweho nazo zigira ingaruka zihariye bitari mu gisoroma kuvuga ngo ngo ni ihungabana gusa ntabwo namugereranya kubera ko imyumvire y'abasipesiyalite nkatwe ntabwo imyumvire abantu bose indwara yo mu mutwe bayivunja bayivunja n'ihungabana hari tuzi ko hari uburwayi bwo mu mutwe bwereye bamwe bajya mu muhanda bakirirwa batoragura ibintu bakiyambura ubusa ibyo ni igice cy'indwara zimwe na zimwe hari iziriya ndwara bita depresiyo zijyana n'ibyiyumviro n'ibinezaneza bidahagije cyangwa se birenze ibihagije icyo gihe nacyo ni ikindi gice ni ukuvuga ngo rero biriya byemezo nk'uko nabivuze byafashwe mu gihe tutateganyijwe iyo tubimenya twabanzaga twari kubanza tugategura abantu tukavuga tuti kovide izaza tuzitwara gute tuzitwara gutya umuntu akifatira ibyemeye ntabwo nigeze mvuga ngo nta ngaruka byagira ariko hari hari abagize nk'izo ndwara z'umuhangayiko bahangayikiye n'abandi babo batari kumwe nabo k'umuntu tuvuge yari afite umugabo wagiye mu mahanga hanyuma ubu ngubu bamuhejejeyo nawe bamuhejeje mu rugo hanyuma noneho nawe ashobora guhangayika ariko ntabwo cya gice cy'ihungabana ihungabana abanyarwanda bo bamaze kubimenya ni igihe ugira kidasanzwe kitesha umutwe gituma abantu abantu babura babura ubuzima noneho nawe ugasa n'uwahuye n'urupfu urupfu rukakwanga icyo gihe niho tuvuga ngo umuntu yagize ihungabana urugero ni nk'abantu baba bari mu modoka ikagira sida hanyuma abantu bose bagapfa wowe ugasigara icyo gihe tuvuga ko yagize yagize ihungabana kubera ko yahuye na cya na cya kintu abantu bagize barwaye kovide kubera ko kovide yabagezeho bakayirokoka bashobora kugira ihungabana ariko imiryango yabo ishobora kugira umuhangayiko indwara zishingiye ku muhangayiko noneho bashobora no kugira ziriya ndwara zishingiye ku byiyumviro cyangwa se bakabura ibyishimo bakumva ubuzima bubaye bubi bakanga ikintu cyose kiri cyiza wabagira icyiza bakumva ikibi ibyo nabyo ni uburyo bwo kubona ariko muri rusange ari kovide ubwayo ari n'ibyemezo byafashwe byagize ingaruka ku buzima ku buzima bw'umuntu dr yamuremye hafashwe ingamba zo kwirinda kovide cumi n'icyenda noneho ubu harimo gufatwa ingamba cyise gufasha noneho aba bantu bahuye n'ingaruka za kovide cumi n'icyenda bagahungabana cyangwa se bakagira ibindi bibazo byo mu mutwe harimo gufatwa ngamba ki kugira ngo abo bantu bitabweho icya mbere ryo ndashaka kubwira ko tukimenya ko kovide yinjiye mu rwanda cyangwa se itari yanigira hashyizweho itsinda ku rwego rw'igihugu zitekereza ingamba zigomba gushyirwaho muri iryo tsinda harimo hari harimo inzobere mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo dutekereze ibintu bizakorwa ni ukuvuga ngo muri buri uko twagendaga tubona tubona abantu muribuka ko twashyiraga abantu mu kato icyo gihe habagaho n'abapsikologe abantu bose bafite ibyo bazi mu bujyanama bwo kugira abantu inama noneho n'umuntu n'igihe twupima abantu iyo tugiye kumupima tubanza noneho kumutegura hanyuma noneho twajya no kumubwira ikizamini cye hakabanza kugira umujyanama cyangwa se umupsikologe ugomba kubimubwira hanyuma bikagabanya bikagabanya ibyahungabana mwavugana abantu bose muri ziriya tiritimenti senta aho bavurira kovide muri timu y'abaganga haba harimo n'abapsikologe n'abapsikiyatire n'abandi bose bize ubuzima bwo mu mutwe murazi ko ubu ngubu turi no kuvurira mu rugo turi kuvurira mu rugo uretse kuba abantu bagenda basura ngo ngo barebe uko ubuzima buri fizike bumeze bapima umuriro bamubaza niba hari umuriro yagize hari ikindi kimenyetso ariko bamukorera na tesite yo kumenya niba adafite ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko ashobora kuba ashobora kugaragaza vuba ikintu cyo guhungabana ikindi ni uko mu gihe tuvuga tuti ninde ugomba kuvurirwa mu rugo ninde ugomba kuvurirwa mu bitaro noneho dukora hari ikiganiro tugira n'umuntu tukareba niba bishoboka ko ashobora kuzagera igihe akagira ikintu cyo kwiheba byazamuviramo cya kintu nakubwiraga cyo kwiyahura icyo gihe ntabwo tureba ko yaba arembye ku mubiri ahubwo ye- iba ari ka ivuga ngo uyu nguyu naje kuvurirwa mu bitaro aho kuvurirwa mu rugo aha mwadusobanurira neza nk'umuntu uri mu rwanda ashobora kuba azi uko ibyo birimo gukorwa ariko uri hanze ntabwo mpamye ko yaba asobanukiwe neza ubwo buryo bwo kuvurira mu rugo umuntu muvurira mu rugo ni abafite ibibazo by'ihungabana bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa ni aba- a- abarwayi ba kovide cumi n'icyenda cyangwa muravuga ibijyanye no gupima iyi ndwara I- ibyo nakubwiraga u- ukuvura cyangwa se gufasha umuntu wa- wa- wa- u- ufite ikibazo cya kovide ni ingamba zikomatanyije hari ingamba zo mu mubiri hakaba n'ingamba zo mu bitekerezo noneho umuntu urimo kuvurirwa kuvurirwa ah, mu rugo ni umuntu bapimye bagasanga afite ubwandu bwa kovide ariko ari nta bimenyetso ko arembye icyo ni icya mbere hanyuma noneho ibyo nagiriye ngo mubwire ni uko umuntu ashobora kuba bamu- bamubonyemo ko ari ari pozitifu ubwabyo kuba abonye icyo ki- icyo kizamini kibaye pozitifu bikamutera imitekerereze idasanzwe Eh, noneho ishobora kumubwiramo iza ngaruka nakubwiramo icyo gihe nawe ntabwo tureba ngo ntabwo arembye kuko turareba tuti ni- tugomba gushyiraho n'ingamba zigomba ku- ku- gutuma ata- atiyangiza cyangwa se akazaba ashobora no kwangiza abana kuko ubwo iyo umuntu agize ibyo bibazo ahi- hari igihe ashobora kwiyangiza nk'uko twabivugaga abantu ba- aga- akaba ashobora kugira ibi- ibi- eh, ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se akaba ashobora no no- no gushaka kugira kugirira abandi inama baravuga ati hari abashobora kuvuga bati ubwo kovide yangezeho nta- nta- nta kundi ubwo byanze bikunze bigiye guca dukurikije n- n'imyumvire ye." ikindi ni uko tubaherekeza tuka- tukabazamurira imyumvire ba- ba- noneho ni ni kwa gutinya ya kovide kukagabanuka ibyo nabyo ni uburyo bwo- bwo kubafasha aha nyuma uyu muntu akurikiranwa nande hafi na hafi akurikiranwa n'umujyanama w'ubuzima uwo nguwo urimo kuvurirwa kovide cumi n'icyenda mu rugo abo babana Mm.
abo baturanye ntibashobora kugira ubwoba ko ashobora kuba yabanduza ajya mu yishyira mu kato gute Eh, ni ni ukuvuga ngo eh, mu by'ukuri uko ubu uko sisitemu y'ubuzima mu buzima mu rwanda muri rusange ihagaze eh, mu- mu- mu bigo mu mudugudu harimo abajyanama b'ubuzima buri mudugudu uba ufite abajyanama bane ariko mu- hari ibigo nderabuzima uretse ko hari n'amaposite de sante ari hagati ya- y'abajyanama b'ubuzima n'ikigo nderabuzima noneho ubu ubu ngubu mu rwanda dufite ibigo nderabuzima magana atanu na na cumi eh, birenga Eh, noneho mu- mu- ku bitaro bya- by'akarere nabyo uzi ko buri karere gafite ibitaro hari ni- n'uturere dufite ibitaro bibiri ndetse hari n'utufite bitatu hakaba n'ibindi bitaro abo bose barahuguwe ari n'abajyanama b'ubuzima barahuguwe ni ukuvuga ngo umujyanama w'ubuzima wa muntu agomba agomba kumusura ariko ibyo bavuga gusura agomba kumusura aku- ye- ye- akurikiza za ngamba za- zashyizwe hanyuma noneho aka- akareba ya makuru noneho agatanga ripoti ku ku kigo nderabuzima cyangwa cyangwa se kuri posite de sante iri hafi ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo habaye ikintu kigaragaza ko wa muntu ashobora kuba afite ikimenyetso cyaba cyaba gisa naho gi- gi- cya- cyatuma aremba umuntu ava ava mu- mu rwego rwo kuvurirwa mu rugo hanyuma akajya mu rwego rwo kuvurirwa mu kigo nderabuzima cyangwa se mu bitaro uretse n'ibyo ngibyo mu- mu rwego rwa kovide kovide iza n'ubundi twari dusanzwe dufite eh, dufite ibibazo bya- by'abakozi ariko eh, ku- ku nkunga leta yishatsemo ubushobozi noneho a- hamwe tu- twongera abantu bo kugira ngo bafashe mu rwego rwa rwa kovide
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno i bunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu kanya mwatubwiraga ko imibare yahindutse isa nk'aho iriyongera ku bantu bagize igitekerezo cyo kuba bakwiyahura ni gute umuntu yamenya ko umuntu yaba atangiye kugira ibyo bitekerezo kugira ngo amufashe hakiri kare nk'umuntu ubana nawe
icya mbere umuntu ubana nawe turamusaba ko ni ukuvuga ni ukubona ibyo umuntu yari asanzwe akora nta kindi kimenyetso ni ukuvuga ngo umuntu ese ubona afite ibinezaneza nk'ibyo yari asanzwe afite ese avuga nk'uko yari asanzwe avuga ese hari nk'abantu tuvuge nk'ubu ngubu niba ndi umugabo nibyo navugaga nkaba ntari nsanzwe nk'inzoga noneho ngatangira nka nk'inzoga ibyo ubwabyo ni ikimenyetso kikubwira ko ari ikintu cyahindutse kuri wa muntu noneho wa muntu ni umuntu wari usanzwe n'ubundi aryama agasinzira hanyuma niba mubana wa muntu akarara ijoro ryose ubona akanuye atigeze asinzira ibyo ubwabyo ni ikimenyetso gitoya kigomba kureba uwo muntu niba ko ari ikintu cyahindutse twebwe rero ikintu cyose cyahindutse yaba ari mu mitekerereze cyangwa mu migirire y'umuntu tugiha agaciro hanyuma noneho tukongera tukamusuzuma byimbitse kugira ngo turebe niba bidaterwa n'ikibazo cyo mu mutwe ku muntu ku bantu basanzwe ni ibyo ngibyo kureba ibintu umuntu yari asanzwe akora niba hari ibyahindutse uko yari asanzwe yitwara niba hari ibyahindutse hanyuma noneho akabibwira za nzego nakubwiraga yaba ari umujyanama w'ubuzima ikigo nderabuzima n'umuvuzi uri hafi uwo ari we wese noneho ku bantu mukunze kubona baba bahura n'ibyo bibazo byo kwigunga cyangwa se kuba bagira indi mitekerereze hari uburyo urubyiruko cyangwa se ko mwasanze mu mibare bigaragaza ko abantu bakiri batoya ari bo bahura n'izo ngaruka cyane hari irindi shami cyangwa se hari ubundi buryo urubyiruko rufashwa kugira ngo rube rwarwanya izo ngaruka
ubu icya mbere cyo ni uko hari amabwiriza yagiye anyuza mu ahantu hose uko abantu bashobora kwifata hanyuma noneho tukabagira inama abajene nk'uko nawe nabivuze ni uko ari abantu ubundi bakunda kwisanzurana ndetse bumva bagomba kunyeganyega bumva bagendana n'ibigezweho akenshi ni uko ibyo bibatera kumva uko babaho guhindutse ntibashobore kubyakira ibyo nibyo nibyo bikunze kujya ni uko twigisha ku buryo bumwe cyangwa se ubundi aba bana nabo hanyuma noneho bakabashyiriraho uburyo bwo kuganira mu rugo noneho bakaganira uko bagomba kwifata ikindi ni uko ubu murazi ko amashuri yarafunguwe hari uburyo twashyizeho ngira ngo mwarabyumvise twashyizeho itsinda ryihariye cyangwa se porogaramu yihariye yitwa mento herifu sikuru bazidi mento herifu ishingiye ku mashuri cyane cyane ko abajene benshi tubabona mu mashuri kugira ngo bashobore gufashwa mu buryo bwo kwisanzura nawe no kugira ngo bashobore kuvuga ikibari ku mutima kugira ngo tumenye hakiri kare niba bashobora kugira ibitekerezo bibaganisha wenda mu bintu bitari byiza nkeka ko ibyo bintu bibafasha
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya covid cumi n'icyenda ingaruka yagize cyane cyane mu mitekerereze y'abantu n'ihungabana rijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe turaganira na muganga jean damascene yamuremye akaba ashinzwe ishami rijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda dogiteri yamuremye nagira ngo noneho muri make muhe abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika inama mu bijyanye no guhangana na covid cumi n'icyenda cyane cyane mu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe kugira ngo ibibazo bigabanuke cyangwa se binakemuke ku babifite urakoze ejeni mu by'ukuri icyo navuga ni uguhumuriza abanyarwanda nk'uko mwabibonye ingamba twashyizeho zirimo ziratanga umusaruro n'ubwo kovide ikiriho mu by'ukuri biragaragara ko ingamba zashyizweho zirimo gutanga umusaruro kandi uko abanyarwanda bagenda bitwara neza muri ibi bintu birimo biragaragaza ko bigenda n'ubundi bidufasha kurwanya bino kino cyorezo cya kovide ntatinya kuvuga ko igihe ntabwo tuzafata igihe kirekire kugira ngo tube twabirwanya noneho ikindi ihungabana cyangwa se ubwoba bukuzwa n'ibihuha abantu bose bagize ibyo bibazo mu by'ukuri byagiye ubwoba bwagiye busa naho bukwirakwira kubera ibihuha abantu bakaza bakavuga ibyo biboneye iyindi nama rero nababwira ni uko niba bakeneye ibi bakeneye amakuru ajyanye n'iki cyorezo cya kovide hari minisiteri y'ubuzima hari rbc hari hari amaradiyo azwi navuga nka amerika radiyo rwanda ibyo binyamakuru bizwi bishobora kuduha amakuru anonoseye hanyuma tukaba dushobora kuza ikindi ni uko hari ibigo nderabuzima ibitaro byo biba bifite amakuru meza kandi ashobora gufasha aho kugira ngo twakire ibihuha cyangwa se dukwirakwize ibihuha ikindi nanone ni uko nubwo tuvuga ngo abantu ntibaguma aho bari ntabwo bivuga ko ari bagomba kwigunga muri iki gihe dufite uburyo bwinshi bwo gusabana n'abandi dukoresheje ikoranabuhanga watsapu ni telefone turimo turavugana hanyuma tukamenyana n'abandi bantu ikindi ni uko wenda nari nabisimbutse abo tuvura tubavura kuko dukurikiza uburenganzira bwabo no kugira ngo bashobore gutanga amakuru kuba ari mu muryango k'umuntu aba ashobora kuvugana n'abo mu rugo akababwira uko ameze ibyo byose byashobora gufasha kugira ngo bantu ikindi ni uko umuntu iyo tumaze kumuvura tukavuga ko uyu muntu asubira mu muryango uwo muntu tuba tuvuga ko uwo muntu aba yakize kandi atacyanduye abantu rero nibakomeza kumuha akato mu by'ukuri ashobora gusubira mu byo yabayemo ndavuga ukuntu yahanganye n'iriya kovide hanyuma bikamuviramo kwiheba no kwigunga kandi atari ngombwa abo asanze bagomba kumwakira hanyuma bakamwinjiza mu muryango ndetse agasubira mu buzima busanzwe rero ni ukuvuga ngo umuntu wese wagize ubonetseho n'ibimenyetso tumujyane ku kigo nderabuzima kiri hafi noneho tukagiriramo icyizere abavuzi bacu ikindi ni uko umuntu ufite ibitekerezo bitari byiza cyangwa se imikorere idasanzwe navuze kunywa ibiyobyabwenge kudasinzira gukora ibindi bintu bidasanzwe uwo muntu bamwegereze abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe hanyuma wenda bagire icyo bamufasha kugira ngo ashobore gusubira mu buzima nawe busanzwe dogiteri yamuremye nsubiye inyuma gatoya muri uko kuvura umurwayi muravuze mumuvura mukurikije n'uburenganzira bwe agasangira n'amakuru n'umuryango umuntu warwaye tuvuge mufite mu bitaro cyangwa se ahandi arimo kuvurirwa mushobora kumutegura mukamwumvisha ko ashobora gusangira amakuru ashobora kuvugana n'abo agiye kubana nabo ariko se abasanze bo mubategura mute kugira ngo nabo bamwakire be kumuha akato be kumunena cyangwa kumutera ibindi bibazo kandi yari arimo yisubira ava muri ubwo burwayi
nubwo navuze icyo kibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye nakubwiye ko mbere y'uko nyuma y'uko umuntu bamupimye bagasanga afite kovide na bya bimenyetso bigaragaza ko agomba kuvurirwa ahantu icyo gihe uwo muntu turamutegura tukamumenyesha uko agiye kuvurwa hanyuma nyine tukanamubwira n'uko ubuvuzi buzamuhabwa uko bizaba bigenze icyo gihe twegera imiryango yabo iyo miryango yabo nayo ni nk'aho tuyisura buri munsi hanyuma noneho tukababwira amakuru yabo abenshi nabo tubaha akanya ko kugira ngo basure abo abarwaye nanone za ngamba zo kwirinda zikomeza gukurikizwa ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nubwo twavuze ko bigaragara ahantu hamwe na hamwe ni ukuvuga ngo na mbere y'uko uwa murwayi asubira mu muryango hari ibyo twita reunification hanyuma noneho prediscage meeting hakaba ikintu kimeze nk'inama hagati y'umuryango na wa muntu uvuye mu bitaro ibyo ngibyo birakorwa n'abagikoroge ndetse n'abaganga bamukurikiranye noneho ikindi ni uko wa muntu uvuye mu bitaro ntabwo tumurekura gutya turakomeza tukamukurikirana na n'ubu hari abo tugikurikirana banavuye mu bitaro bashize n'igihe kirekire gusa ni uko hari ibintu utuntu tumwe na tumwe tw'abantu bikurikije wenda na na na personalite yabo umugore wenda cyangwa se umugabo akishisha umugore cyangwa se umugabo we wari urwaye kandi wenda atarwaye kabone n'ubwo tuba twabasobanuriye ariko ntabwo ari ikibazo gikabije kubera ko dukomeza kubakurikirana turakomeza kubakurikirana ndetse kugeza ubu ngubu abo dufite ni bakeya murazi ko tutari twagira umubare umubare munini w'abarwayi bavuye mu bitaro murumva ko mu by'ukuri atari abantu benshi bo dukurikirana aho tubonyemo ibyo bibazo bikomeye akenshi bifitanye isano n'ibyabanjirije kiriya kibazo icyo gihe nabyo nabyo turabikurikirana hanyuma tukabikemura dukurikije uburyo abapsikologi cyangwa se abapsikiyatire baba uko babyumva hanyuma umuntu agafashwa n'umuryango we ugafashwa yego reka rero mbere y'uko dusoza nisegure ku telefone kugira ngo tubahamagare turazihamagara ntizicemo izindi zigahita zicika ariko tunabashimira uruhare rwabo muri iki kiganiro ibibazo bimwe batwandikiye twabibajije ibindi nagira ngo dr yamuremye niba hari ikintu mwumva tutakomojeho cyaba ari igisobanuro cyangwa ari inama twaba tutavuze kandi mwumva ko byaba ari ngombwa gusangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika mube mwakivuga hanyuma dusoza ikiganiro
ikigenda twavugaga ni uko abantu bagomba guha agaciro umubiri yego ariko bagaha agaciro n'igice cy'umuntu kitari umubiri ari bwo buzima bwo mu mutwe akenshi ni ikintu gikunze kwibagirana rero ikindi ni uko abantu nk'uko nakomeje kubivuga abahuye n'ibyago bya kovide bagomba kubanirwa neza nubwo twavuze ko tubakurikirana mu ngo zabo ariko hari abavandimwe abaturanyi tutajya tugeraho rero nkaba nkangurira ibitangazamakuru nk'ijwi ry'amerika n'ibindi bitangazamakuru kujya badufasha kugira ngo abantu bihanganirane ndetse banihanganire ibi ingamba ziba zagiyeho bazifate ko ari ingamba zize kubafasha gukemura ikibazo kuko iyo bazifashe uburyo butari bwo nibyo bibatera bya bibazo byo mu mutwe ariko iyo ubifashe ko ari ibintu bigufasha ubifata neza nabyo bikagufata neza yego ndagushimiye cyane dr jean damascene yamuremye kuri kiganiro muhaye ijwi rya amerika ibisobanuro n'inama muhaye abakunzi b'iradiyo ni ingirakamaro murakoze cyane murakoze nawe muzima n'abandi batwumvaga murakoze ku ruhande rw'ijwi rya amerika rwose mbijeje ko ubwo bufatanye mu gutanga ibisobanuro amakuru nyayo ku bijyanye n'iyi ndwara cyangwa se n'izindi ndabibijeje byo tuzabikora namwe nizeye ko igihe cyose tuzabakenera muzajya mutwitaba
rwose turahari kandi namwe turabakeneye mwakoze mwakoze cyane namwe inshuti twari kumwe kuri mikoro ya rewujeniya mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona afurika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
uko bw'ingendo yawe shama mu bitekerezo byanje akuntu ukuntu umwenyura Mm. apfa nkahwera kuri iyo myifato pasa muri iyo micimbarano kotako ntagize ngo nakwiyegereza iruhande arasenza imana apfukamye umuzurizi nawe uzatebuka ngo wanjye kimwe cyase nk'ibyama sinyitari ntabwo nimwe mu buzima hano hano kugushaka gushaka maraso mu bwenge ese icyuma cyuma yasomanuri maraso yawe kende kwica kwica yongibigera kutumutanyije